Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our to this episode of this program. And today we get this news for our table. be we want quickly review to Una concerning the things when they say is still they go on for inside this country, Nigeria. And this very one, if they come from Isa Asurok itself. And the, the title of this one, Tosi, katsina representative members say e dey for trouble when e take tok say aisha buhari say e go dey good for president than im e own husband when e be say im e name na muhammadu buhari and also for the course of this program we we'll say the review to una some certain video when e be say e concern one nigeria ex-military man when e be say e don resign because of the issue when e be say e dey go on for inside Nigeria military. You know, few days ago we read about that news. Now we don't get the video, the audio interview, although the soldier not issue he face, you know, the issue when they say this our country. So you have to hide the own head. We will see they showcase the audio, how it take grant an interview. They let people know some certain things when they say it really they go on, how even your own fellow soldier this shoot and all because of see it dey key. so many boko haram we see the review of this thing to una for the course of this program i will beg una say make una dey patient with us because a lot day when e be say we really need to know concerning all these things And before we go properly, in case today on the first time when you see the hear about us for the channel be this, we say you are highly welcome. I bet make you not forget to help us hit that subscribe button and also the small bell when they near so that anytime we take bring a new update, you know go the suffer to look for it will only come to you like a message. Our prayer remember say the same way when we say to the supporters for the channel. Now the same one when God with the same people, when will they support you for everything when it good when you put your hands to do in Jesus' name. Amen. All right, my people, may we go straight to the details of this news. And as we put our hand there for inside this matter, the Comicus understands say the All Progressive Congress, when we say they say they call APC chapter for Manshi local government area for Katsina State, say it don't ask the member when we say it represents Manshi Dorsi federal constituency for the House of Representative Mansu Manshi to resign because of the way when be say ite insult President Muhammadu Buhari for his own comments. And not be only that one, the come make us understand, say, the party officials say they don't already talk, say, failure for this man to resign, say if it lead to the constituency to recall Lamb. And still on top of the matter, the come make us understand, say, the lawmaker say it don't describe President Muhammadu Buhari as a weak man and not be only that one He can tok say late chief of staff when e be say im name na abba kyari say na he be the one when e be say he cover buhari up before and also e come still tok say the president's wife wey be say im name na aisha buhari say e go dey better as a president than im own husband and as we go deep again dem come make us understand say as e dey speak for press conference di chairman of di apc chapter wey be say im name na amayayu duka im tok say dis comment so say e reduce di apc and members of his constituency for katsina and all nigeria And still on top of the matter, the Comicus understands say for a copy of the chairman's press statement on Friday, Mr. Doka he called on the National Assembly to make sure say they suspend the member when he be say he make this very comment. So for this very unguided utterances when he be say he make against the president and also make him make sure say they prepared for a possible recall. And again, they can make us understand, say, another bad statement when they say, this member of House of Representatives make no pass, they say, he one make President Muhammadu Buhari come out for office the same way when they say, the former president, when they say, in name, na Musa Yaradua take come out for office and also make the vice president when in name na yemi osinbajo take over the position say now the only way when it be say nigeria will see progress before 2023 and still on top of the matter, e con tok say di audio of this speech when it be say the lawmaker make so say it day out there when it be say anybody feel listening to am and not be only that one say by the grace of god say apc say they will win the 2023 general elections and the party will continue to grow stronger for fellowship and for us to conclude this matter the comicus understand say we call upon the apc for the state and also the national level make dem make sure say they call upon this man make dem put him to order and also the national assembly make dem make sure say they suspend this man when e make this kind of comments. and again if our call so when e be say we dey call upon these people, so say they're not listening to am say we the member of this very constituency say we get the right to make the necessary action when it be say e dey in line within the law This one at the word when it be say the member release all right my great and wonderful people Now only this one will fit take from this very news when it be say e dey come from uh, katsina state when the member of the house of representatives take describe president muhammadu buhari as a weak man and not be only that one Instead still that talk again say the wife when he be say in name now, aisha buhari say it go be better if he become president than this very present one when he be say he day for seat so na im be this one and before we will leave una make una share una opinion with us for the comment session. one thing wey we wan try to talk not pass be say if we talk we die if we not talk we go die e better make we talk make we die if i go ask question wetin which use a father dey if e no fit stand to defend im own family at the time of trouble it's more or less like a useless something to the family yes i believe say the glory of the father na to make sure say e defend e own immediate family na im be the glory of the father a house wey e be say father dey if any external body dey come wan come trouble that house they will first of all get am for my ah i for go there if not because of say the father dey house then a house when e be say a father no dey no man dey that house na you go see say external body go fit break enter anytime any moment dem fit break in and dem fit break out just like the way when e be say e dey happen for nigeria today many a time we don't hear say they talk say these people wey e be say they trouble our country nigeria say they not be nigerians say dem be people wey e be say they come across from mali some from niger they say some now from libya now they come come dey trouble our nation if truly say we get somebody when e be say they call am as a president as the first number one citizen as the head of the military <laughs> you understand? I don't really know whether people understand. The head of a ministry. Not be saying that He just be the head of the ministry. A former military general as the present civilian president today. I believe say that blood supposed to take day with him To really know where to stand up against external body. When they be say they terrorize the land. So may we not try to beat around the bush. As a lot of people don't already they aware, say Nigeria don't lost the glory of a president since 2015. Everybody they aware. So anything when it be say we they say today, not be anything like when it they funny to each and every one of us. A place where it be said the citizens of it stand up to demand for their own rights, for their own right about the evidence when it day for their own hand. So anything can happen. So we not this shock or we not this surprise of anything. And another aspect say e better make it e be say uh, the wife just take over. Who fed the rule before? Just that they not officially announce am say na a wife they don't take over because they not want make it e be say it e can dey cause a lot of conflict between the wife and also the supposed vice president wey he named now oyemi osinbajo because e supposed to be in own position if the president die or maybe something happen to the president it's supposed to be say na the vice president will take over but because of the allegiance when be say these people the yoruba don already swear to the fulanis to be obedient even to death so na im make everything nobody wan speak out to make sure say they speak for their own right so my people make una no vex in case i offend the yoruba people but this one supposed to be the truth and we must speak the truth at all time all right my great and wonderful people i will leave una make una still share una own view with us for the comment session. you know from the beginning i make una to understand say uh, concerning a certain soldier so they say he come i can explain how e own fellow soldier take shoot am because of say e kill boko haram too much and therefore yesterday or two days ago we read about this news as well now i just wan make una watch or listen to this soldier about una sef and we will come back for the conclusion. I've got an anonymous caller from Ilukbeju on the line. Hello, sir. Thanks for calling. Please just pleasure speaking to you this afternoon. I'm an ex-soldier, Sandra. Oh, good. just the, the, the, the Nigerian soldier, yeah. Sandra. Yeah. I, I was in the battalion. Okay. And we were fighting Boko Haram, Sandra. Okay. We went to war. Mm-hmm. I'm a left-handed um, person. Okay. So I'm a sniper. I was one of the best sniper. Okay. So I was shooting, no morale, nothing, nothing, no pay, no means of communication to my family. My father thought I was dead. Oh. I was fighting. I was shooting. One of our soldier shot me, Sandra, on my ribs. Oh my Sandra. God! Shot me on my ribs. They said in Hausa, "Kanakashimuta It means that I kill people too much. I was fighting Sandra. They shot a woman and her daughter I was trying to save her second child, Sandra. I was running. They shot me, Sandra. I was barely breathing. It took the grace of God for me to survive. No, I'm sorry. They, they shot you on purpose? They shot me on purpose. They say I too they kill people. They said in now. I I don't understand what that means. You too they, they kill people. What does that mean? It means I kill Boko Haram too much, Sandra, because I was one of the best snipers, Sandra. I don't miss my shots. I'm a left-hander. I don't miss my shots. That's what they said. No morale, nothing. No pay. Sometimes. No pay, Sandra. we just fight, fight, fight. They need to investigate them, Sandra. Did you retire to... by did you retire? Sandra, I resigned. Okay. I wrote a letter and I resigned. I don't want to do the job again. I don't want to serve the land again. I don't want. Hmm. It's really, really pathetic, Sandra, in that army. There's a lot of fraud things happening in the army, Sandra. I don't know. Seriously. They need to investigate the Nigerian army, Sandra a lot of things. They, you see, when people are fighting, they're killing Boko Haram, and that you just somebody from nowhere will just shoot and just kill the best shooter there, just for him to die because maybe they are gaining from there economically, for him to just die and to stop shooting people for that. That's, a, that's a, very strong allegation. That's a, that's you're making that, very strong allegations. That, it is true. They shot two of my friends. I will send you evidence. I follow you on Twitter. I will send you evidence. They shot two of my friends. They are dead now, Sandra. They shoot you, you will go. These people gain. I'm telling you. I'm an ex-soldier. I will tell you, I will send you evidence, Sandra. Uh, that's what is happening there. All right, my great and wonderful people. I believe, say, all of Unana, our eyes don't they open to the reality of the state of Nigeria of today, right now. Yes, this one talk, maybe it be lie. The other one talk, maybe it be the lie. Uh, but remember the word of God say, from the mouth of two or three, say testimony is established. Yes, first so their come outside all of us see am when e be say e dey insult burutai say e no go better for burutai we publish that video the second one come outside with another one again we publish the video the third one come outside again when e be say e even hold the constitution for hand say everything when e talk e swear by the constitution say na everything na true and e ready to make sure say e defend wetin e talk with e whole life we publish that video of not too long ago we still published another video when it be say yes another one come outside for the side of the navy how they take the user, and they do slave they do boy boy a whole soldier a military man a whole senior officer they use and they do boy boy they do house cleaning they send down along with own your own children to go club may go they guide your own children without weapon may they kill them we published that video as well before this very one ah, and also we see also published a video how 356 soldiers, Nigeria soldiers, still resigned by their own because of waiting that they experience for this hand of their leader and also the Boko Haram when they say they don't will them to. May they die. And right now, for the mouth of this very man now, ah, I believe say the man wants to save his head. That is the reason why be say he not show in face. Everybody, I believe say majority of our youth, they will still hold that one as an evidence, say why it will be audio we dey receive all those kind of comment for our comment section eh why not be video how many video you don see how many video we don see when e be say we no even take serious i believe say even see the audio una no go see every every one of us no go still take am serious but we still dey try to do our own best as we get the information we go still pass am across so that we go still dey enligh ten for the present situation when e be say we dey face make we no think say na moi moi and uh, why we dey talk all this thing no pass be say as you hear this master talk now say two of his best best friend when he be say they donkey before he very eye for this same kind of issue situation so so we see they take and say and joke so my people you not go no no yes e not they happen to you not me say something Not they happen that is why we they talk tell all nigerians all youth say He person when he die today he not go die tomorrow this one friend now when he be say he go through or pass through they no go die tomorrow so now the one he resign now he get sense to resign i wish those people when they die so they get the sense to resign i believe that they will they are alive today that is why all youth need to stand up to speak for their own right because if it not be your turn today not mean say enough it be your turn tomorrow we not pray May any bad thing happen to any family but it better may we stand and talk for our own right. All right, I will leave Unana, make una share una opinion with us on the comment section. I beg, make una not forget to help us to share this broadcast so that we will reach our brothers and sisters all over the world. As you do so, God Almighty will bless you all in Jesus' mighty name. Amen. All right, we would like to draw the curtain of this program here. We will see you again when we see you. Remember, we love you all. Bye bye.